muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi niyedirwe mbasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha tujya dutera akamo abarongoye inzego zitandukanye bamenye yuko kujya kurondera amakuru aho ariho hose ni uburenganzira bw'umunyamakuru mu gihe yemewe azwi n'amategeko benshi ni ukutatahura amategeko uwo ni bwana ramadani karenga uyobora urwego sense rushinzwe kugenzura ibikorwa by'itangazamakuru mu burundi yongera kwibutsa ko abanyamakuru b'ijwi rya amerika na bbc bemerewe gukora ku mugaragaro nubwo imirongo ya fm y'ayo maradiyo igifunzwe iyi nkuru n'izindi zibanda ku burundi no mu rwanda turayigarukaho mu kanya gato amakuru yacu yo kuri iyi saha reka tuyahere mu gihugu cy'ubufaransa aho perezida paul kagame w'u rwanda yemeje ku mugaragaro ko louise mushikiwabo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda aziyamamariza umwanya wo kuyobora umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa bita francophonie perezida emmanuel macron w'ubufaransa nawe muri icyo kiganiro na bwana paul kagame yahise atangaza ko ubufaransa buzashyigikira kandidatire ya madame louise mushikiwabo iyi nkuru turayigarukaho mu makuru yacu ataha urwego sense rushinzwe kugenzura ibikorwa by'itangazamakuru mu burundi ruratangaza ko rugitegereje intumwa za radiyo ijwi rya amerika n'iza bbc kugira ngo basuzume niba bakuraho ibihano byo gufunga imirongo ya fm bafatiye ayo maradiyo mpuzamahanga karenga ramadhani mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa gatatu yibukije ko abanyamakuru b'ayo maradiyo babandanya barangura akazi kabo Karenga Ramadhan arongoye CNC yemeje ko indongozi z'amaradiyo mpuzamakungu ijwi rya Amerika na radiyo BBC bandikiye ubwo rwego aho mbere bemeye amwe mu makosa zagirijwe ariko batubamenyesha ko bagiye kurungika intumwa kugira zize ziganire n'abajeje gucungera ingene ibimenyesha amakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi uyo arongoye CNC yemeje ko ingingo yo gutezurira ibihano byafashwe izo menyekana inyuma y'umubonano w'izo ntumwa z'ayo maradiyo ku bijyanye na Voix d'Amérique natwandikiye ku igenekerezo rya cumi n'umunani ukwezi kwa rusama bemera bimwe mu birego twabarungikiye yuko bitisunze uburemere bw'ibibazo by'u Burundi ariko bakanavuga yuko bimwe mu bindi birego twabashikirije babona yuko bikwiye kuganirwa hagati y'impande zibiri kuko nta bindi vyemezo vyinshi baba bafise bakifuza nabo nyene kuzomanuka i Burundi nabo nyene turabashimiye kubera ko batwandikiye tuvuze yuko kandi turindiye izo ntumwa nizashika i Burundi tuce turaba ukuntu izo ngingo nazo nyene tuzitezura ariko tumaze kumvikana tukicarana eka no kuri radio BBC y'abongereza naho yemeza ko bemeye amakosa niyo radio ntiyatezuriwe Ramadan Karenga yemeje ko hariho ibyo biyemeje bitarashirwa mu ngiro kandi nayo nyene yemeye kurungika intumwa kugira zivugane n'ubwo rwego kuri ico kibazo ngo kuri BBC yuko amakosa twabagirije ari nyayo cyane cyane ku bijyanye n'ikiganiro cy'umutumire yuko kitakurikije amategeko ngenderwako y'umwuga na cyane cyane amategeko agenga iyo radiyo bakaba baraniyemeje ko bazofata ingingo zihashe ku bagize uruhara muri icyo kiganiro bakananemera kuzotanga umwanya kuri leta y'u Burundi yo yari yituye CNC ku biganiro byaciye kuri iyo radiyo yuko nabo nyine bohabwa uwo mwanya ngo bisigure ku birego byose byari byatanzwe byacishije kuri iyo radiyo ku bijyanye n'akazi k'abamenyeshamakuru b'ayo maradiyo babandanya babuzwa gukora akazi kabo na bamwe mu bajejwe inzego cyangwa intwaro mu gihugu umukuru w'urwego rujeje gucungera ibimenyeshamakuru yibukije ko abo bamenyeshamakuru bafite uburenganzira bwo kurondera amakuru twarasohoye itangazo icese rivuga yuko twahagaritse umuhora wakoreshwa na voile d'amerique kuri bande fm kuko ni imari y'igihugu cy'u Burundi ntitwabujije umunyamakuru gukora ku rubuga mu gihe sense itaramuhagarika kubandanya arangura imirimo yiwe ariko rero namwe mubandanye musigurira abantu si umuntu wese aba azi amategeko abagenga si umuntu wese aba yasoma iryo iryo tangazo rya cn tujya dutera akamu abarongoye inzego zitandukanye bamenye yuko kuja kurondera amakuru aho ariyo hose ni uburenganzira bw'umunyamakuru mu gihe yemewe azwi n'amategeko benshi ni ukutatahura amategeko urwego sense rwatezuriye ibihano ikinyamakuru roro nuvo cyari cyafatiwe ramadani karenga akaba yamenyesheje ko byavuye mu biganiro bagiriraniye n'abarongoye icyo kinyamakuru cya leta mbere sense ikaba yemereye icyo kinyamakuru gucisha amatangazo y'ibihayanishwa yanditswe mu giswahili n'icyongereza muri icyo kinyamakuru kuva kuri uyu wa kane igenekerezo rya mirongo ibiri na kane ukwezi kwa gatanu indimi zari zatumye icyo kinyamakuru gihano urwego sense rwafatiye ibihano iradiyo y'ijwi ya amerika hamwe na radiyo bbc ryo kutavugira ku gataka k'u Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu mu kuzaka imirongo ya FM kuva ku wandwi ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani i Bujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika mu gihe hasigaye ukwezi kumwe gusa kugira ngo hatorwe ingengo y'imari y'umuryango wa afurika y'uburasirazuba uzakoresha umwaka utaha hari ibihugu bigifitiye uwo muryango umwenda w'intwererano zawo muri ibyo harimwo uburundi icyo gihugu kiracyafite n'ibirarane byo mu myaka yashize ni inkuru dukesha umunyamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru uriya arusha muri tanzania
umwaka w'amafaranga w'umuryango wa afurika y'ubuseruko ugira uhere ni uwatanguye mu kwezi kw'indwi umwaka uheze hari hatekanijwe ko hakoreshwa ayagera ku miliyoni ijana na cumi na zitatu y'amadolari y'amerika ibice mirongo ine n'umunani ku ijana byari gutangwa n'abatanga imfashanyo ayandi agatangwa n'ibihugu bigize uwo muryango ivyo bihugu bitandatu bigize uwo muryango bimaze gutanga intererano ku rugero rw'ibice mirongo itanu n'icenda kw'ijana gushika ubu igihugu kimwe cari gutanga yarenga gato imiliyoni umunani y'amadolari y'amerika nk'uko icegeranyo c'inama nshikiranganje iheruka kuba kivyerekana igihugu ca tanzania nico kimaze gutanga intererano yose ibice ijana kw'ijana hakurikira igihugu ca kenya kimaze gutanga ibice mirongo icenda n'indwi kw'ijana ubwa gatatu hari igihugu c'ubuganda kimaze gutanga ibice mirongo irindwi n'icenda kw'ijana ubwira kane hari igihugu c'u rwanda kimaze gutanga ibice mirongo itandatu n'indwi kw'ijana igihugu kiza mu kibanza ca gatanu ni sudani y'epfo kimaze kuriha ibice cumi na bibiri ku ijana by'intererano gisabwa ubwa nyuma haza igihugu c'u Burundi ico ntikiratanga na cumi mu mafaranga umuryango wa Afurika y'ubuseruko uri kurakoresha muri uno mwaka usigaje ukwezi kumwe gusa ngo uhere Burundi mbere buracafise n'ibirarane vyo mu myaka iheze yose hamwe ico gihugu giheranye ayababa miliyoni icenda z'amadolari ya Amerika ni hafi miliyaridi mirongo ibiri na zibiri z'igice mu mafaranga y'amarundi mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze Isabelle Ndahayo umushikiranganje ajejwe yinjira ry'Uburundi muri uwo muryango yari yavuze ko igihugu ciwe kigiye gushiramwo inguvu kugira ngo umwaka kirihe ku gihe ntibyari byakwiye kubera ingorane mu z'igihugu caciyemwo murabona ko turi ku gikorwa uburundi ntibwigeze bureka gutanga kandi murabye akigoro bwagiye buragira hejuru y'ingorane twari dufise nibaza ko ata muntu n'umwe ashavuriye uburundi kandi tuzabandanya tugira akigoro gushikaho tuzoshika ku rugero rumwe n'abandi ikindi igira kabiri ni ukubandanya kandi mfasha igihugu cy'u Burundi kugira ngo gishobore kuba koko umunyamuryango akwije byose ibisabwa n'amategeko atari uguherekeza ariko turiko turakora ico cegeranyo c'inama nshikiranganji ijwi rya amerika ryashoboye kuronka kivuga ko kubona ibihugu bitaratanga intererano zavyo ku gihe bituma hari ibikorwa bimwe bimwe bitaranguka neza muri ivyo harimo nko kuriha amasoko atandukanye aba yara yatanzwe canke ibikorwa vy'inzego zitandukanye z'uwo muryango umushingamateka umwe yabwije rya Amerika kubwo bukene butuma hari n'amanama menshi asiba ingendo zidakorwa hagacafatwa ingingo zo gutubika umukanda kugira ngo akazi ntigahagarare ikindi nuko umuryango ucukoresha ayari mu kigega c'intega bizoza ibihugu byose bisabwa kuba byikuye ko umwenda bifise gucika itariki mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi kwa gatanu ni naho inama nshingamateka izoca itangura kwiga ayazokoreshwa mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ushira ibihumbi bibiri na cumi n'icenda uzotangura itariki imwe z'ukwezi kw'indwi gutaha pierre clave niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya amerika
banywanyi namwe bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo ku mugoroba aho muri hose mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na gatanu ni ijwi rya amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi haracyavugwa ikena ry'ubuhanga n'ibitaro byo kubaga umutima abana bavukana indwara z'imitima imiryango yabo igira ibibazo byo kutabona uburyo bwo kubavuza mu bindi bihugu mugenzi wacu Oriane Tangishaka yavuganye na bwana Alexis Butoyi umuyobozi w'ishyirahamwe Maison Bon Samaritain ni ishyirahamwe rihuza abagira neza mu mahanga bavura imitima ku buntu n'imiryango yabo bana barwaye mu- mu Burundi reka twumve uko impamvu yatumye atangira icyo kigo
ego murakoze cyane ibi- ibikorwa byo gufasha twatanguye dufasha abana twatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ni ukuvuga turakwije imyaka itandatu tubikora ego niho twatanguye kungika umwana wa mbere mu gihugu cy'ubufaransa aho yaronse ubuvuzi ku buntu hanyuma ababyeyi barabwirana n'abaganga baza baratumenya bakaza- abaganga bakatungikira Ah, abandi bagwayi babona bikenewe ama- n'abavyeyi bakabarirana rero tukaza tubarungika ku buryo gushika kuri ino saha tumaze kurungika abashika ku ku ijana na mirongo irindwi bamaze kuvugwa iyo ngwara y'umutima wumva ibi- ibikorwa n'aho bigeze kuri ino saha tuvugana hari abari mu bufaransa hari n'abari mu gihugu ca sudani eh, urumva n'abandi bimije kugenda Eh, ibikorwa bigeze ngaho muri- murakoze Mm, murakoze cyane kuvuga abana ijana na mirongo indwi mumaze gufasha kugenda kuvurwa ku buntu mu mahanga none mu burundi twavuga yuko abaganga bagenda babarondera kugira ngo mubafashe kurungika abana baba bariko baravurwa mu mahanga abana baba ari nka bangahe tuvuge nko ku mwaka Yo, ku mwaka na- ni benshi cyane n'ubundi hagenda bake ku mwaka turashobora kwakira amadosiye ah, ari hagati ya mirongo umunani n'ija mu mwaka uheze twakiriye amadosiye ijana na cumi n'abiri Mm.
eh, ariko urumva twashoboye kurungika mirongo itatu na bane ni ukuvuga Eh, ko urumva- abandi baba babuze uburyo bwo gushika Mm.
muri ivyo bihugu Eh, benshi baritaba imana bataragenda eh, kubera baba barembye umuntu aja- aja ava ruguru ashikira mu kardiologe i bujumbura yatevye benshi bakitaba imana bataragenda abandi bakaba- ba- ba- ba- bakabaporogama muri ivyo bihugu akabura n'ay'igitabo c'inzira akabura n'aya komisiyo medikale akabura cepfo ca ruguru hanyuma bikahagararira ngaha aga- akahava akitaba imana Eh, urumva benshi nu- nu- nuko bigenda Mm.
kuko burya mu, mu, mu, mu, mu biharuro umwana umwe ku ijana avuka afise ubwo bumuga bw'umutima none nk'aho umwana aba yabuze ayo mahirwe yo kugenda uwundi arashobora guca ahabwa ayo mahirwe uwundi yari arindiriye yo kugenda muri icyo gihugu canke barinda kwiyandikisha kundi gushasha iyo tu- tumaze kuvuga yuko adashobora kugenda kubera kubura uburyo baca baca baha amahirwe abandi bo mu bindi bihugu kuko ntibafasha abarundi gusa bafasha ibindi bihugu bishika ku mirongo itandatu Mm. none nk'abantu mu gihugu hagati mu burundi eh, baramenya yuko ubu buryo buhari canke iri shirahamwe rihari kugira ngo babiture eh, muraronka bava mu gihugu hagati babitura kuri iki kibazo c'umutima w'abana Eh, ni ukubwira yuko bashika ku mirongo mirongo icenda ku ijana bava mu gihugu hagati Eh, abo- abo abo twakira eh, abaganga ba- ba- bo mu gihugu hagati baramaze kumenya iri shirahamwe ntibabarungika iwacu ba- baca barungi- baca barungika ku baganga b'umutima Eh, hanyuma abo baganga b'umutima nabo bagaheza bakabarungika iwacu ariko nk'umuntu ari rugu- nku- nk'uwo nk'umuntu ari ruguru bamurungitse ku muganga w'umutima akaba atari bwiza azi bujumbura araturondera tukamutegera kuri ya rebisi nyimba avuye makamba tukamutegera mu kanyosha nyimba avuye igitega tukamutegera kwa siyoni hanyuma tukaba twamufatiye handevu ku mukardiologe ama agaheza rero agaca i- umukardiologe amwakira eh, habaye hakibona agaca asubira inyuma iyo yaje ava Ah, bwije naho tukamurondera abamuraza ngahe bujumbura tutafise imiryango ihora ibaho indaro Eh, hanyuma tuke- tukegeranya ibipimo byose bamutumye tugakora dosiye tukayirungika i buraya nuko dusanzwe dukora naho mutari umuganga w'umutima abaganga muganira nabo eh, baba bariko baravura abana mm, indwara y'imitima bavuga ko biba biterwa n'iki Eh, ni ukuvuka gutyo canke hari ikintu gitera abo bana kuvukana n'ivyo bibazo vy'umutima Eh, abaganga duha tuvugana uh, aba- abana bavuka bafise ubumuga bw'umutima eh, hariho ikintu sindi nakivuga mu kirundi hereditaire Mm, kiva ku miryango haka ego harimwo harimwo n'ibindi eh, bivuga ba- ba- bavuga yuko iyo umuntu yafashwe nabi yibungenza agacaca yaturubitse bishobora gushika hamwe n'ibindi nyine bitazwi donc la nature iyo ya- ya- yabishatse ko uvukana ubwo bumuga ku mutima nk'uko ushobora kuvuga atano ufise ijisho rimwe rihumye urumva rero umutima ntiwaheze kwi- kwi- kwiyugara neza ugasanga umutima uvu- umwana avuta umutima we, eh, wiyuguruye ahantu
Eh, ish- ikigo rero cyanyu bon samaritain ah, uretse ubu wavuze ko mugenda mukabatora ku- ku- kuri bisi aho baba bashitse bavuye mu ntara ibindi bikorwa mu gukora ah, ni nk'ibihe muri iki gihe eh, murakira abantu ku kigo cyanyu ibindi bikorwa mu gukora n'ibihe mu muri bose amarite turafise turi imi- dukora turi imigwi ine abo bita aba volontaire Mm, ako- abakora Eh, ku- ku buntu yego abo- nk'abo baza gutegera aba- aba- aba- abagwayi bavuye ruguru abana batondeye kwa muganga Eh, turafise n'uwundi mugwi numva n'iyo miryango yahe bujumbura ihora hindara abantu ba ruguru badafise aho bashikira ngahe bujumbura n'ubu nabo na- na- na- na- na- nabiwacu bumva na- ba- ba- ba- baradufasha Eh, tukagira n'uwundi mugwi rero wa wa gatatu w'aba- w'aba- wa- w'abasenga basengera ama operasiyo amasezero atandukanye umugwi ugira kane mm, n'uwo ari we wese yumvise akamu aga- eh, twate- twa- twaterereje aga- a- a- aki- akiha intumbero yo gufasha umwana ataba yinjiye muri uwo mugwi wa- nawo w'abavolonteri eh, bagira iki- iki- iki- ikimazi ikintu gikomeye mu- muri- mu ishyirahamwe ryacu bumva turi iyo mugwi ine yego Eh, muravuze ko mu- murondera aba bantu umugwi wa gatatu abantu wa kane wo kurondera aba bantu ba- ba- bafasha mu bijanye n'uburyo ah, akenshi nk'itike y'indege iba isaba nk'amafaranga nkangahe ugereranyije n'amafaranga baza gukoresha mu kuvugwa mu iburaya itike y'indege baba bakeneye ni nkangahe
Eh, itike y'indege nk'ubu hariho ak- ikunda kuba hagati y'amadolari igihumbi n'amajana abiri n'igihumbi n'amajana atandatu bivanye n'igi- ni- n'igisagara zovurirwamwo bivanye n'uko itike y'indege uyiguze hakiri kare cyangwa uyiguze hagomba hagere ko agenda Eh, biza- bi- byama bija hagati y'ayo mahera iminsi yose Mm. nk'abantu rero bava eh, mu gihugu hagati eh, uburyo babukura he bigenda gute baragurisha amatongo kuko birumvikana ko amadolari igihumbi aba ari amafaranga menshi cyane eh, ni nayo mpamvu twumvise akamo kanyu ko kugerageza kurondera ababafasha kugira ngo mushobore gufasha iyo miryango kuronka abagira neza babafashisha ayo matike yonyine baba basabwa abanyagihugu babigenza bate usanga benshi bafise n'ibyo bagurisha ahubwo byaranaheze kugira ngo arinde ashika ibujumbura ku muganga w'umuhinga nuko umwana aba yararemvye aba yararemvye cane yaragiye mu bitaro kenshi ugasanga ndetse n'ivyo bagurisha vyaraheze eh, kugira ngo iyo tike y'indege iboneke eh, hari igihe agurisha itongo hari- ntanakwize hari igihe agurisha ibitungwa ntanakwize tukaja ku maradiyo isanganiro radiyo mariya tukagira- tugaterereza agatanga inimero abantu bakamuterera amajana atanu igihumbi igihumbi hari igihe dukwiza hari igihe adakwiza byama byashitse bagasiba Eh, kandi ka- rimwe na rimwe birasaba yuko hagira uwo muherekeza bigenda gute iyo ashitse uyo mwana iyo ashitse i buraya birasabwa ko ajanwa n'umuntu canke umuntu wo mw'ishirahamwe ryanyu niwe amuherekeza twebwe rero ko dukora eh, nakubwiye ko tu- dukora turi imigwi ine ngaha mu bujumbura nabigusiguriye hariho indi migwi rero iti- iyindi itatu y'iburaya dukorana twebwe hagenda umwana wenyene nashaka bafise amezi atandatu umwana agenda wenyene Eh, turafise ayo mashyirahamwe y'abaganga bavura ku buntu iyo- iyo iyo ni umugwi wa mbere ari nabo tuba twangukiye amadosiye umugwi wa kabiri i- imiryango hariho imiryango i- yiyemeje ko ama yakira abana imiryango itari mike mu gihugu cy'ubufaransa cyane cyane hanyuma uwo ni umugwi ugira kabiri umugwi ugira gatatu hariho abakozi bo mu ndege bishyirahamwe inde- ikompanyi y'indege rya air france ba- bakukurutse cyangwa bagikora abo nabo rero kubera bo batariho indege nibo baca baza gutora umwana ngaha ijumbura ukamushikana ukamushikana mu muryango wemeye kumwakira wa muryango nawe we- wa- wa- wa- ukamutwara kwa muganga aho hose ni ukugira ngo amadepanse abe make wumva hagiye kujyamo umuherekeza byoca biba byinshi hamwe hamwe no no kudashoboka bitoshoboka birumvikana ni uburyo butari buke busabwa kugira ngo umwana afashwe muri iki gihe none mufise abana bangahe barindiriye baronse umugiraneza baronse ibihugu bigiye kubakira ni bangahe barindiriye kuronka ayo matike ibyo bipapuro by'ingendo kugira ngo bashobore kugenda hanze y'igihugu Eh, muri kino gihe turafise eh, ab- abemerewe gu- gu- turafise abemerewe gushika mu gushika mu kwezi kw'icumi na kabiri bateza kuba bagiye bose bashika ku cumi na batanu muga muri abo ndiko ndaraba ku rutonde ndabona abashika batandatu batari capable no kwirihira n'igitabo c'inzira numva ko ari benshi
birumvikana radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi ko turaganira n'umushingantahe alexi butoyi wo mu kigo maison bon samaritain gifasha ah, abarundi kubahuza n'abagiraneza mu mahanga ku bijyanye no gufasha abana babo abana b'abarundi kuvugwa mu mahanga ikibazo cy'umutima ah, ikibazo gihambaye cyane mu gihugu cy'u Burundi aho hakiri ikibazo cy'ibitaro n'amavuriro yo kubaga umutima eh, nivyo tuko turaganira ni ikiganiro kandi rero giha ijambo abanywanyi biradijwi rya Amerika bagire ico baterereye ikibazo canke iciyumviro muri bande turi kumwe ni rorwe ndandi kigali mu rwanda mu karere ka gasabo noneho mbere na mbere nashima abo ba- abo bagomba gufasha abo bana kuko buri iriya ndwara y'umutima ni iki- ni indwara ikomeye cyane itorohera buri umwe wese kwivuza nkaba nashishikariza nyine n'abaturage bose kujya bakurikirana nyine ibyo bikorwa uko bigiye biteye kuko nibo bifitiye inyungu cyane urabona akenshi kubona tiki kujyana kukuvuza hanze birakuvuna cyane iyo nkumva ko bagakwiye kubishyiramo ingufu bakabitekereza ahubwo ngewe nabaza ni ukugira ni ukubafasha neza nta nta kiguzi na gito bashyizeho Eh, nta mafaranga na make bishuye uretse iyo tike yo kubashikana muri ico gihugu Eh, ndumva abo bantu ari ingenzi barakoze cyane kandi namwe ndabashimira kuba mumpaye umwanya ni rwo rwenda ndabakunda cyane nsubiriza ngo buka jean claude rigashanda ego umushingantahe butoyi eh, ayo mashirahamwe y'iburaya ah, aba yemeye ku- gufasha ah, abanyagihugu ah, ahanini ni amashirahamwe ameze ate n'ibitaro biba vyemeye gufasha abanyagihugu muri afurika n'ahandi n'amashirahamwe ate ate oya eh, ntabwo ari ibitaro nk'ubu hariho ishi- usanga amashi- nk'ishi- nk'isha- usanga amashyirahamwe y'abaganga b'umutima usanga bagize bo- usanga nk'umuganga w'umutima yagize ishyirahamwe hanyuma eh, aka- akarondera aba- aba- aba- aba- abamuha abamuha uburyo bwo kuvuza abana kuko wumva hanyuma twebwe tukamurungikira amadosiye hama nawe akaba agacaronda ibitaro bizobavura hama n'iyo miryango ibakiye kuyagiye mu bisagara byose byo mu bufaransa hanyuma kure tumurungikira amadosiye nawe agaporogama abana bivanye na- na- n'amahera yaronse bivanye n'imiryango yemeye kubakira nico kimwe ni nk'ayo mashirahamwe cyangwa abo baganga baza mu burundi baje kuvura ikintu runaka rimwe na rimwe twumva ego ni nkaco kimwe ki- aho bitandukaniye kiretse n'uko at- atawoza kuvura umutima ngaha kubera bisaba uburyo bw'abantu benshi ni n'umwanya munini eh, n'ivyuma tudafise ngaha bajya ba- ba- bumva bavuye muri holande baje kuvura ubujana baje kuvura gukura amenyo wumva sico kimwe ni- ni ibintu bitwara umwanya mutoya ego
urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene ibimenyeshamakuru bikora mu burundi cnc rwafashe icyemezo cyo guhagarika imirongo ya fm ya radiyo ijwi ry'amerika mu burundi igihe cy'amezi atandatu radiyo ijwi ry'amerika ariko izakomeza kuvugira ku yindi mirongo mu burundi nk'uko gabriel bihumugani icyegera cy'umukuru wa cnc akongera akaba n'umuvugizi wayo abisobanura kugira ngo ira- iyo radiyo ishobore gusamirana mu burundi ivugira ku murongo wa fm urafise ingene utangwa ngaha mu gihugu n'uwo murongo rero uhagarikwa si ukuvuga ko hari ibindi bi- bi- bi- bizunguruka bicakura
dukomeze n'amakuru yacu ikipe y'umupira w'amaguru mu bwongereza arsenal igiye kujya yamamaza ubukerarugendo bw'u rwanda binyuze mu gushyira ikirango cy'u rwanda ku maboko y'imyenda yayo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika sumutakaboye ikipe ya arisenali yo mu gihugu cy'ubwongereza yatangaje ko muri aya masezerano y'imyaka itatu u rwanda rubaye umufatanyabikorwa wa mbere igize izajya yambara ku maboko amagambo visit rwanda aya magambo azajya agaragara ku kuboko kw'ibumoso guhera mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka iyi nkuru yatangiye kumenyekana mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu aho abantu banyuranye bagiye batanga ibitekerezo kuri iki gikorwa hari bamwe bibazaga impamvu u rwanda nk'igihugu rwahisemo ikipe iri mu bihe byayo bibi abandi bakagaragaza ko ari intambwe ikomeye ko n'ubwo iyi kipe idahagaze neza ariko ifite abafana benshi mu gihugu cy'u rwanda ndetse no muri afurika muri rusange abandi bakerekana ko amafaranga yatanzwe muri uku kwamamaza bigoranye kuzayagaruza mu bukerarugendo ijwi rya amerika ariko ryegereye bwana sani ntayombya umukozi muri rdb ushinzwe kumenyekanisha amakuru asobanura byinshi kuri aya masezerano uyu mukozi yavuze ko u rwanda rwishimiye cyane ubu bufatanye n'ikipe ya arisenali avuga ko ubufatanye buzatuma u rwanda rumenyekana ku isi hose ntayombya yasobanuye icyo u rwanda ruzungukira muri ubu bufatanye Arsenal's shirt, the one that they wear every day, where they will be seen. It will be this. The Arsenal shirt will be seen by 35 million. It's seen by 35 million people every day. So now imagine what that means for us. That will that when they they see the name Visit Rwanda, Visit Rwanda, people will start thinking, hmm, what is what is this country about? Why are they asking us to visit them? And then they shall start doing research. When they start doing research, they shall see, wow, Rwanda is home to the endangered mountain gorilla. Rwanda has the big five, has the rhinos, it has the golden monkeys, it has the chimps, it has um, the beautiful beaches in Lake Kivu, it has a wonderful nightlife in Kigali. And they shall find out that Rwanda is one of the biggest reformers in the world. They shall find out that our GDP is growing by over 7%. They shall find out that Rwanda is the ninth safest country in the world. Those are things that we Rwandans know, but the world.
rero icyo ibi bintu bisobanuye kuri twe nibabona ikirango sura u rwanda abantu bazatangira kwibaza uko iki gihugu kimeze bibaza impamvu u rwanda rubasaba kurusura nibatangira gushakashaka bazabona ko u rwanda ari igihugu gicumbikiye ingagi zitaboneka henshi bazabona ko iki gihugu gifite bwa bwoko butanu bw'inyamaswa zishakishwa n'abakerarugendo bazasanga rufite inkura rufite inguge bazasanga rufite inkengero z'ikivu zibereye ijisho bazasanga kandi iki gihugu gifite ubuzima bwiza mu mujyi wa kigali bazabona ko u rwanda ari igihugu kiri mu bihugu bitanu bitera imbere cyane bazabona ko ubukungu bwacu bukura ku rugero rwa karindwi n'ibice bitanu ku ijana bazanabona ko u rwanda ari kimwe mu bihugu bitekanye ku isi ibi ni ibintu dufite kandi twifuza ku isi imenya uyu muyobozi avuga ko uretse ubukerarugendo n'ishoramari hari n'iterambere ry'umupira w'amaguru yavuze ko binyuze muri ubu bufatanye arisenal izohereza abatoza bigisha abana b'abanyarwanda ndetse banahugure n'abatoza b'abanyarwanda iyi kipe iri mu zifite abafana benshi ku isi ni imwe mu zikunzwe mu rwanda ikaba ari nayo ifanwa na perezida paul kagame gusa ngo izi mpamvu si zo zashingiweho ngo iyi kipe ari itoranwa gukorana n'u rwanda iteganya ko visit rwanda izajya itakwa ku byapa by'inzu imbere ku kibuga cya arisenali ku minsi y'imikino ku byapa bigaragara inyuma y'aho batangira ibiganiro n'abanyamakuru no mu bindi bikorwa by'imenyekanisha bikorwa na arisenali umwaka ushize u rwanda rwagize abashyitsi bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu barimo ibihumbi mirongo icyenda na bine basuye parike eshatu z'igihugu zirimo iya nyungwe iy'akagera na parike y'igihugu y'ibirunga ubukerarugendo kandi bumaze guhanga imirimo ibihumbi mirongo icyenda bukaba ari imwe mu nzira zikomeye u rwanda rukuramo amadevize asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
arakoze asumta kaboyi umunyamakuru wacu uri i kigali mu rwanda tubibutse ko radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri shoti wave uh, kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu gihugu cy'u burundi
banywanyi namwe bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo ku mugoroba aho muri hose mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na gatanu mu ijwi rya amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire ko mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri karizi wadufashije mu buhanga bw'ibyuma fatuma lemasi karara wadufashije kugeranya aya makuru muri studio ya gatanu i washington mwari kumwe nanjye edi rwema tubararike andi makuru yacu mu kanya saa moya n'igice z'umugoroba ku isaha y'i kigali n'ubujumbura mu burundi